sagalee ameerikaati attamooltan daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya televiziyooniif raadiyoo akkasumas feesbuukiin kallattiin katamsaasamu sagantaan afaan oromoo kan jimaata caamsaa 30 irra deebi'aa wixata caamsaa 30 bara 2022 amma jalqabee jira qophii keenya har'aa waliin antuu jubee horaati. walitti bu'iinsa amantii itiyoophiyaa keessatti uumame irratti gabaasaa ergame qabna waggaa muraasa dura as gara yuunaayitid isteetsitti godaananii yeroo ammaa dhaabbata ofii dhaabuun kan itti milkaa'an lammii oromoo qophii keenya har'aaf dubbisnee jirra ka torbanitti yeroo tokko wixata dhiyaatu qophiin ispoortiis abbaa dabareeti oduutu dursaa gara jaalanneetti sin dabarsa.
attamooltan oduun har'aaf qabnu kunoo kan finfinnee keessatti argamu manni murtii federaalaa gulaalaa barruufiti jedhamu ka ta'e tamasgeen dassaaleen dhimmisaa hanga laalamutti poolisiin guyyaa sagal fidaa keessa akka tursu ajajee jira abukaatoo tamasganii fi abukaatoon kanneen biroon dhimmisaa seera haaraa miidiyaaf ba'e bara darbe raggaasifame jalatti ilaalamuu danda'aa jedhu kunis waan seeraan nama gaafachiisuu fi seera cabsu karaa miidiyaa raawwataman kan ilaaleen haala fooyyeffame of keessaa qaba jedhu koomishinni mirga namoomaa kan itiyoophiyaa namoonni miidiyaarra hojjetan kanneen dhiyeenya kana biyyattii keessatti hidhaman battalumatti akka gadhiifamaniif gaafatee jira oduu biraan gaazexeessituu sabboontuu ahmed har'a gadhiifamuushee daayirektarri televiziyoona fib beeksisan jechuudhaan keeneedii abaata finfinneerraa gabaasee jira. bulchisa naannoo tigraay keessatti dhaabbati fayyaa guddichi ka ta'e hospitaalli riferaalaa haayidar kaleessa galgalaa kaasee hojii dhaabuusaa beeksisee jira meeshaa wal'aansa fayyaa dawaalee fi boba'aa dhabuudhaan hojiisaa dhaabuun ibsameera wal'aansa balaa tasaa qofa kennaa jedhameera tigraay keessatti tajaajilli ibsaa addaan citaa akka turee fi kaleessaa kaasee immoo guutummaatti cituusaan janareetara gargaaramuuf immoo boba'aa ga'aan dhabamuutu ibsame. kanaafis jecha gara hospitaala sanaa dhaquun hiika akka hin qabnes dubbatameera ammaan duras iyyannoo adda addaa hospitaalichi dhiyeeffatus furmaanni kan hin argamne ta'uu hospitaalichi haayidar ibseera jechuudhaan mulugeeta asbahaa gabaasee jira. bulchiisa naannoo amaaraa keessatti qonnaan bultoonni naannoo walitti bu'iinsi jiru keessa jiraatan bara darbe midhaan hin facaafatiin dabarsineeyyuu barana garuu qophiidha jedhanii jiran qonnaan bultoonni sadarkaa giddugaleessaa fi qonnaan bultoonni daldalaaf dhiyeessan raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti ituu hin facaafatiin yeroon darbe naannoo sana keessatti daafoo hordofsiisu qabaa jedhu waajjira qonnaa bulchiisa naannoo amaaraaf itti gaafatamaa akka ta'an haayilamaariyaam kaffayaaloo raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti naannoo walitti bu'iinsi ture keessatti bara 2021 keessa oomishi galfame hedduu gadi bu'aa akka ture ibsan mootummaan investimentii jajjabeessuun dhiyeessii xaa'oof sanyii midhaanii fooyyessinaan qonnaan immoo meeshaa ammayyaan ituu jiraate waggaa kana kana oomishni ni dabala jechuu isaanii asteer misgaanaa baahirdaarraa gabaastee jirti. naajeeriyaa gama kibbaa keessatti sanbata darbe sagantaa gargaarsaa kan waldaa kiristaanaan gaggeeffame irratti namoonni walirratti kufuudhaan yoo xiqqaate 31 ajjeefamu poolisiin biyyatti beeseera dubbi himaan poolisii akka jedhanitti sanbata darbe ganama bakka poort harkoot jedhamutti kun kan uumame yoo ta'u gumii waldaa kiristaanaa warra pheenxeqooste kan waggaa waggaan hiyyeessotaa fi nyaataa fi kennaa itti raabsan ture aangawoonni akka jedhanitti sagantaan kun utuu jalqabamiin sa'aatilee dursee namoonni hedduun humnaan dhiibanii iddoo sana seenuuf yaalaa turan balballi dallichaa cufamee tures cabsanii seenuun utuu walqabanii walirra ejjechuudhaan du'an jedhu dubbi himaan poolisii kanneen du'an keessaa harka caalaan ijoollee ta'uu poolisiin ibsee. kanneen ijaan argan immoo dubartiin ulfaas warra du'an keessa jirtii jedhu chikoozii ebe sanbata sana naannoo lafa rakkoon kun itti uumamee jiraachuusaa dubbata.
They really planned the thing but they made mistake I believe they didn't involve the police they didn't involve the.
Sagantichi haala gaariin kan qophaa'ee ture garuu dogoggorri hojjetame jedhee karaa koon kanan amanu. poolisii fi dhaabbattooti nageenyaa namoota sana akka to'ataniif hin ramadamne namni akka malee hedduu ture.
kanneen madaa'anii hospitaala seenan akka jiran kan ibsame yoo ta'u garuu jiraattonni naannoo namoota madaa'aniif du'an kana caalaatu jira sodaa jedhu qaban sagantaa gargaarsa waldaa kiristaanaa gaggeeffamu kun waggaa tokko dura ega jalqabame as inni ammaa marsaa arfaffaa ture ammaaf waldaa kiristaanaa sun sagantaa kana kan dhaabe yoo ta'u poolisiin attamitti namoonni walirra ejjetanii lubbuun namoota soddomii tokko darbuu akka danda'e. Attamittis akka jalqabame qorataa jira. Qorattoonni Ugaandaa haala qilleensaa akkaan faalamaa ta'e keessatti meeshaa qulqullina qilleensaa ittiin hordofan kan gatiinsaa xiqqaa ta'e hojjetanii jiru. Faalamni qilleensaa dabalaa waan dhufeef jecha meeshaa ittiin to'atan gatii guddaa baasuudhaan Ugaandaan biyya alaati galfataa isa turte sana hambisuuf hojjannee jedhu uummanni miliyoona lama kan keessa jiraatu magaalaan galma mootummaa Ugaandaa Kaampaalaan addunyaa irratti magaalaalee faalama qilleensaa guddaa qabu jedhaman keessatti argamti. Faalamni qilleensaa magaalattii keessaas isa jaarmiyaan fayyaa addunyaa bara 2021 baaseerra dachaa torba dabalee jedhameera. qorannaa yuunivarsiitii makaraaree keessatti gaggeeffame kana kan hoogganan injiinar been muungushaa akka jedhanitti sadarkaa addunyaatti faalama qilleensaa waliin walqabatee lakkoofsa namoota du'aniitu dabalaa deemuutu meeshaa kana hojjechuuf nu kakaasee jedhu ugaandaa keessatti namoonni kuma digdamii saddeet ta'an waggaa waggaan faalama qilleensaan akka du'an qorannaan gaggeeffame hubachiisee jira meeshaa haaraan faalama qilleensaa ittiin hordofanii fi amma argame kun tokkoonsaa doolaara 150 kan baasu yoo ta'u ugaandaan doolaara 30 galfataa turte kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. yuunaayitid isteets keessatti baatii caamsaa keessaa guyyaa wiixataa inni dhumaa. guyyaa yaadannoo dhiiraaf durboota waraana biyyattii keessatti wareegamanii ta'uudhaan yaadatamaa oola ayyaanni yaadannoo inni baranaa har'a jechuun caamsaa soddomarra kan oole sadarkaa mootummaatti kan kabajamu yoo ta'u gabaan daldala maallaqaas cufamee jira pireezidaantiin ameerikaa joo baayiden awwaala gootota ameerikaa ka biyyoolessaa isa aarlintan jiru irratti sirna yaadannoo gaggeeffamu irratti argamuuf jiru ayyaana kana sababeeffachuudhaan hiriirri magaalaa waashintan keessatti gaggeeffamu sababa weerara vaayirasii koronaa waggaa lamaaf addaan citee ka ture ta'us har'a garuu akka duriitti gaggeeffamaa jedhameera lammiiwwan yuunaayitid isteets hedduun lafa awwaala gootota wareegamanii daawwachuudhaan akkasumas ilillii yookaan abaaboo awwaala sanarra kaa'uudhaan yaadatu. guyyaa akka har'aa kanatti kanneen gurmuun ta'anii biskileeta mootaraa yookaan dogdoqqee oofuun kabajanis akkuma jiran barana garuu gadamoojilee waraanaa kanneen ofii isaanii of ajjeesan kan ilaaleen waan hojjetamuu qabu irrattis fuulleeffatan maatii hedduunis guyyaa kanatti bakka dirree bashannanaa irratti akka maatiitti walitti qabamuudhaan baatii bonaa seenu simataa jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidinii fi warraa isaanii Jiil Baayidin dilbata kaleessaa Teeksaas keessatti maatiiwwan ijoollee mana barumsaa keessatti jala ajjeefamaniif gadda keessa jiran daawwachuudhaan namoota dursanii birmatan wajjiniinis wal arganii jiru. Lafa ijoolleen kudha sagalii barsiisonni isaanii lama kibxata darbetti ajjeefaman kan mooraa mana barumsaas daawwatanii jiru. Hidhataan umriin kudha saddeeti daree keessatti barattoota waliin ofitti cufee rasaasa qawwee kuma tokko qabatee ture. Pireezidaan Baayidinii fi warraa tajaajila waldaa kaatoolikii keessatti gaggeeffame hordofanii jiru. Gadda guddaa magaalattii kutaa Teeksaas mudate kana keessatti walii isaanii wal jajjabeessaa turan hedduun isaanii immoo pireezidaanti Baayidinii fi koongirasarraa waan abdiin eegan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. jiraattota keessaa tokko ka ta'e joorji akka jedhutti.
Maybe some gun control, maybe some uh, definitely mental health. I mean, it's hard to tell. I mean, I, I'm an avid gun owner myself.
Tarii seera meeshaa waraanaa to'atu ta'uu mala. Dhugumatti sagantaa dhibee sammuu ittiin to'atan waan ilaalamuu qabudha. Rakkisaadha. Aniyyuu qawwee qaba.
uggura hanga tokko itti dabaluuf yeroo isaa natti fakkaata waan kun jijjiiramuu qabaa jedha namni biraa ofiisaayyuu akka qawwee qabu dubbatu. pireezidaantii yuukireeyin vilaadimeer zeleniskii wiixata har'aa walgahii kaawunsilii awurooppaa irratti haasawaa ka dhageessisuuf jiran yoo ta'u kunis yuukireen gargaarsa dabalataa akka kennamuuf raashaan immoo weerara ishee xumuraa akka tolfattu dhiibbaan dabalataa akka irra kaa'amu gaafatu pireezidaantiin kaawunsilii awurooppaa chaarls michel walga'ii guyyaa lamaaf turu kana dura xalayaa barreessaniin raashaan weeraraaf ajjechaa gaggeessaa jirtu duratti yuukireen jajjabina gaarii agarsiisaa akka jirtuu fi kabajaa argachuu ishee ibsan yaaddoon keenya guddaan mootummaa yuukireen michoota keenya kan addunyaa waliin gargaaruu yoo ta'u kunis gama nu gaafataniin ta'uu qabaa jedhan kana malees yuukireen haala qindoomina addunyaa qabuun attamitti deebisanii ijaaruun akka danda'amu mari'annaa jedhan ministeerri haajaalaa raashaa sargee laavroof televezyiyoona faransaayif dilbata kaleessaa akka ibsanitti garuu haalduree tokko malee ilaalcha kan itti kenninu kutaa doonetskii fi luhaanisk bilisoomsuudha jedhaniiru oduun keenya kanuma.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. haleellaa tuutaan baatee eebilaa kaaba itiyoophiyaa keessatti raawwatame yoo xiqqaate musliimonni soddoma du'anii dhibba tokko madaa'uuf sababaa ta'e haleellaan haaloo bahiinsaa kiristaanotaa irratti akka geggeeffamu taasisee jira ragaawwaniif hoogganoonni hawaasaa waan jeequmsa kanaaf sababaa ta'e jedhanii amanan irratti voa waliin marii geggeessaniiru gabaasaa heenrii wiilkins namoo dhiyeessa.
magaalaan gondar haleellaa tuutaan baatee eblaa keessa awwaalcha hayyuu musliimaa tokko irratti gaggeessameef lubbuu hedduu galaafateen rakkoo uumameen gatantaraa jirti itiyoophiyaa keessatti naannoo kanaaf bakkawwan birootti walitti bu'iinsawwan bifa amantii qaban kan isa yaaddesse ta'uu dubbata tokkummaan mootummootaa biyyattii silumaa marsaa wal waraansaa siivilii keessa jirtu irratti hookkarra amantii dabalamee rakkoo ishee daran ammeessuu malaa jedhu xiinxaltoonni. Kunoo as gabaa sanbataa kan magaalaa Gondar keessatti kan hookkarri sun raawwatame yoo xiqqaate namoonni saddeet ajjeesamuu nutti himan kaan immoo aga namoota jaatamaayyuu ga'aa jedhu namoonni garii musliimota qofatu ajjeesame jedhu kaan immoo kiristaanonni ajjeesamanis keessa jiru jedhan jedha gabaasaan VOA bakka sanarraa gabaasaa kana erge Henry Wilkins haleellaan sun tarkaanfii haaloo mormiilee. Finfinneetti dabalatee naannolee biyyattii biroo keessatti kakaase mormii Finfinnee keessatti kaka'een manneen walakkeessa magaalattiitti argamanirra miidhaan ga'ee jira. Aangawoonni Gondar gabaasaalee walabarra jabuufatanii jiru. Itiyoo telekoom immoo tajaajila intarneetii biyyattii keessaa daangessee jira. Ta'us VOA'n namoota jaan arganitti dubbachuu danda'eera.
ለቀብር ድንጋይ አንስተዋል። እዛ አካባቢ ያ ደግሞ እዛ አካባቢ
sirna awwaalchaa irratti dargaggoonni musliimaa dagalee gurguddaa mooraa waldaa kiristaanaa ollaa sana jiru keessaa guurratanii awwaalchittatti marsan yeroo sanatti ture kan dargaggoonni gamlameenuu wallaluu jalqaban jeeqama guddaa ture jedha namni guyyaa sana ijaan arge.
namoonni ragaa ba'an kabiroon immoo haleellaan sun kan itti yaadamee geggeessame musliimota xiyyeeffachuudhaan kan guyyoota hedduu guyyaa sana dura turan keessa karoorfame ture jedhu koomishinni mirga namoomaa olaanaan kan tokkummaa mootummootaa akka aangawoonni mootummaa wanna bakka sanatti raawwatame qoratan kan gaafate yoo ta'u poolisiin gama isaatiin qorannaa jalqabuusaa dubbata tokkummaa mootummootaa kan qeeqan hoogganaan hawaasaa gondar yoosef destaa immoo hookkarri sun dhimma addaati. hariiroo kiristaanotaaf musliimotaa waliin kan hidhata qabu miti hariiroon kiristaanotaaf musliimotaa magaalaa kana keessaa gaariidha jedhan akka jecha isaaniitti hookkarichi gurmuree riphxe loltootaa dabalatee kanneen ajandaa siyaasaa qaban aga tokkoon belbelsame.
የሃይማኖት ግጭት አይደለም ብለን ነው የምናምነው።
As the Ethiopian Orthodox Church, we believe that the conflict has literally been imported from somewhere else, using religion as a coverage.
Akka waldaa Ortodoksii Itoophiyaatti walitti bu'iinsi sun maqaa amantiitiin haguugamee kan naannoo biraati kan gara kanatti fidamedha. Qaamota naannoo sanaan ala keessumaa kanneen dantaa siyaasaa qabantu walitti bu'iinsa sana dudduubaan jira jedhu.
Akka waldaa Ortodoksii Itoophiyaatti walitti bu'iinsi sun maqaa amantiitiin haguugamee kan naannoo biraati gara sanatti fidame. Qaamota naannoo sanaatii ala. keessumaa kanneen dantaa siyaasaa qabantu walitti bu'iinsa sana dudduuba jiraa jedhu hoogganaan hawaasa musliimaa mollaa ibree garuu hookkarichi waggoota hedduudhaaf kalafa jala qopheessamaa ture ta'uu dubbatu.
ሁኔታዎች አሉ እንግዲህ በጎንደር ከተማ በየጊዜው There have been signs since 2016 that we identified and reported to all concerned government offices.
bara 2016 irraa eegalee mallattoolee nuti argine waajjiraalee mootummaa dhimmi isaa ilaallatutti gabaasneetu jira. Barnoota amantii gaarii hin ta'in kan amantiin tokko akka amantii kaanii irratti olaantummaa qabutti lallabamaa ture mallattoolee akkanaa keessaa tokko. Barreeffamoonni namummaa nama cabsan taaksilee irratti barreeffamanii jiran.
Bakka bu'aa waldaa Ortoodooksii Gondor keessaa obbo Yoseef Dastaa immoo lallabdoonni amantii sirna dhableen lallaba akkanaa keessa galan jiraachuu malu garuu isaan dhaabbaticha amantii bakka bu'u jechuu miti jedhan. Xiinxaltoonni tokko tokko walitti bu'iinsi Gondor keessatti ka'e kan eenyummaa amantiif eenyummaa naannootti hidhate ta'uu dubbatu. Ka magaalaa Gondor keessatti argamtu naannoon Amaaraa bakka sochiin sabboonummaa Amaaraa itti ho'aa deemee jedhu.
You know, it's, it's interesting when it comes to the Amhara region. Uh, Muslims in Gondar and Gojam and so on.
Baay'ee nama dhiba. Musliimota naannoo Amaaraa keessaa, Musliimota Gojjamiif Gondor keessaaf kanneen akkanaa hin ilaallu. Akka Amaaraatti yookaan akka sablammii Amaaraatti of hin ilaalan. Akkas hin godhan. Amaaronni naannoo sanaa kiristaanota kiristaanota Ortoodooksii akka ta'etti ilaalu. Kanaaf waa'een eenyummaa sablammummaa naannoo sana keessaa hin ilaalamu. kun fakkeenya barbaachisaa tokko jedhu as yuunaayitid isteetsi keessa ka jiru yuunivarsiitii filoriidaa damee barnoota amantii irraa kataan tarjee osteebo qorannicha ammallee itti fufee jira haalli gondar keessaas akkuma wal muddeetti jira.
ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophii itti aanutti ceena. keessummaan keenya har'aa obbo gammadaa firrisaa guutamaa jedhamu waggoota muraasa dura as gara yuunaayitid isteetsitti kan godaanan yoo ta'u jireenya isaanii ameerikaa keessaa akka konkolaachisaa taaksiitti eegalan egaa yeroo ammaa dhaabbata ofii isaanii hundeessanii itti milkaa'uu isaanii nuuf himaniiru minisootaa bakka isaan jiraatanitti bilbiluun dubbiseen jira. obbo gammadaa urgeessaa keessummaa sagalee ameerikaa ta'uudhaaf waan dhiyaattanii fi hedduu galatoomaa anaa dhufu.
Galatoomaa sinis.
Kampanii dhuunfaa kan keessanii yeroo muraasa dura jalqabuu keessan kampaniin kunis waan adda addaa hojjechuusaa dhageenyeetu gara keessanitti bilbillee nu waliin immoo keessummaa sagalee ameerikaa akka taataniif isin affeerre maqaan kampanii keessanii maal jedhamaa yoom hundeeffame.
Ani kaampaanii adda addaa irratti hojjedhaa. Biyya kana dhufee tiraanspoorteeshinii industirii irratti hojjechuu jalqabee magaalaa lakkuu minisootaa yookiin magaalaa xinnittii Oromiyaa Ameerikaa keessa jirtu irratti uummata keenyaatiif carraa hojii banuudhaani tiraanspoorteeshinii jalqabnee tiraanspoorteeshiniin kun immoo. Ijoollee mana barumsaatti deddeebisuudha. Student transportation isa jennu. Innis konkolaataa adda addaa bifa adda addaatiin makiinaa warra xixiqqaadhaa jalqabee amma yeloo school baasiitti deddeebisna. Sammuu bara kuma lamaaf saddeet akka lakkoofsa faranjiitti jalqabneen.
Isin gara biyya kanaa yookaan gara yuunaayitid isteetsi yoom dhuftan?
2003 akka lakkoofsa faranjiitti bara sana dhufneen.
Bara kuma lamaaf sadii as gara Ameerikaa dhufanii yeroo ammaa milkaa'ina guddaa akkasii bira ga'uun egaa waa hedduu keessa darbuu gaafataa. Kophaa keessan jalqabdammoo kaampanii kanaa kaampanii kana jalqabuufis maaltu isin kakaase attamitti gara kana dhuftan?
Kaampaanii kana yeroon biyya kana dhufee. Uummati keenya baay'een taaksii irratti hojjeta ture hojii taaksii. Annis akkuma sananii hojii taaksii irraa eegalee gara leemoziiniitti seenee leemoziinii irraa gara gurbaa saahiba koo tokko wajjiniin gaaddisaa jeenuu jedhama gara peeshan tiraanspoorteeshiniitti ceenee innis utuma hojjennu ta'uu dideennaan immoo gara student tiraanspoorteeshiniitti deemne sadarkaa waan deemne jechuudha.
Maqaan kampanii keessanii maal jedhama?
Inni tiraanspoorteeshiniin yuunaayitid tiraanspoorteeshin jedhama. Inni
kaampaanii guddaa tokkodha. Isa jalatti immoo kaampaanonni adda addaa jiru warroota akka daayinaamikii jedhaman pilaanet jedhamanii waankool jedhamanii isteeta biraas akkasuma gara muzuurii kana keessatti yuunaayitid tiraanspoorteeshin kan jedhamu jira. Isarrattiin hojjedhaa jechaadha garee tiraanspoorteeshiniidhaan asitti.
Kaampanii gara biraanis kana jalatti hundeeffamee jira jettanii akkasumas immoo kaampaniin kun waa'ee dhimmooti bunaa irratti yookaanis immoo buna gara biyya keessaatii gara biyya kanaatti fiduurras akka hojjetu dhaga'eera. Maal jedhaman immoo dameenii waa'ee bunaa irratti hojjetu sun?
Yeroo jijjiiramni yeroo dhufe jedhamu yeroo gara biyyaa gallu inni nuti jalqabaa yaannee namoota keenya uummata keenya akkamittiin ekonomik impaaktii akkaataa kamiin finnaa humni guddaan inni ta'e dameen inni guddaa ta'e ekonomiidha jennee waanta itti amannee fi uummati keenya maal qaba maal barbaadaa isa jedhuudhaan immoo gara biyyaatti hin galee. Isatti immoo yeroon galuu biyya keessatti qoricha raabsuudhaan gara biyya alaatti immoo buna fiduudhaan buna kanaa eegan fidee booda pirooses godhee hakaa ofnee yookiin roost goonee sakaaniin daannee diikaaf goonee fileevarii adda addaatti bannee paak goonee kan hojjennu eebii kaafii jennee biyya kana keessatti immoo hojjechaa jirra. Baay'ee hojiin hojjetamaa jiru tokko inni guddaan isa kanadha.
Eebii kaafii jechuun maal jechuudha? Maaliif daawwattoonni keenya dhaggeeffattoonni keenya hedduun biyya jiru. Eebii jechuun yookaan eebii kaafii jechuun maal jechuudha?
Eebii kaafii jechuun akkaataan nuti itti kaane inni jalqabaa eedhaaf aaf baanii jalqaba qubeeti. Saba keenya keessa warra jalqabaa taanee buna kana bifa isaa geddarree namoota adii kana bukkee karaan ittiin geenyu bunni keenya kan nu biraatii eegalee biyya keenya keessaatii eegalee nummoo biyya kana keessatti bifa addaadhaan akkaataa itti uummati barbaaduun raabsinaa jennee kan jalqabne waanta ta'eef eebii kaafii jennee biyya kanatti jalqabne.
Haadhumaaf ba'aa jalqabuma isaa mul'isaa jechuudha. Tole egaa hojii isa kan bunaatti ituun ce'iin dura kaampaniin keessanii konkolaataa yookaanis immoo tajaajila konkolaataa irratti akka hojjettu naaf himtaniittu dhukkubsattoota kan deddeebisu akkasumas barattoota kan deddeebisu jechuun naaf himtanii jirtan. Konkolaattota meeqatu kaampanii keessan kana jala jira? Konkolaataa meeqa qabdu? Hojjettoota of jalaa qabdu? Yoo qabaattan meeqa ta'u?
Konkolaataan kan jiranii gara dhibba afurii hin ta'u. Baasii waliin jechaadha. Konkolaataa warra xixiqqaadhaati amma guguddaatti. Kaampaanota kana jalatti damee kana jalatti kan namanii jiranii gara dhibba afurii ta'u. Kana keessatti gara hojjetaanii gara baakaap diraayivarii kan keenyu wajjiniin dispaacheroota adda addaa wajjiniin gara namoota dhibba afuriif shantamaatti hojjeta.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya maree kana kutaa lammataa qophii keenya ittaanu keessatti itti deebina kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena baqaaduu dhiyeessa.
harka fuunee eeggam jirtu hordoftoota fi jaallatoota ispoortii qophii keenyaarraa keessatti taateewwan karaa atileetiksiitiin taasifaman irratti xiyyeeffachuudhaan gabaasaalee dhuma torban darbee ba'an gabaabsinee ilaalla. Waldorgommiin atileetota umuriin isaanii waggaa kudha saddeetiitii fi waggaa digdamaatii gadi biyyoottan Afrikaa bahaa saddeet gidduutti magaalaa Daaree Salaam Taanzaaniyaa keessatti taasifamaa ture xumurameera. Waldorgommii atileetonni Afrikaa Bahaa akaakuu atileetiksii adda addaatiin irratti hirmaatan keessaa caalmaa olaanaa galmeessuudhaan tokkoffaa kan ba'an atileetota Itoophiyaati. Akka gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa ba'ee agarsiisutti waliigalatti Itoophiyaan meedaaliyaa warqee kudha torba, meedaaliyaa birrii sadii fi naasii lama sassaabbachuudhaan sadarkaa tokkoffaadhaan xumurtee jirti. Waldorgommiiwwan kana keessatti fiigicha dhiiraa meetirii kuma shaniin bookoo dirribaa warqee, fiigicha meetirii kuma sadii kan dubartootaatiin yeneen shifarraa warqee argamsiisuu isaanii kan ibsame yommuu ta'u, utaalchoo dalgaatii fi darbannaa eebootiinis warqee argachuun isaanii gabaasameera. Marsaa afuraffaadhaa fi waldorgommii taasifame kanarratti kan hirmaatan atileetonni Itoophiyaa dilbata kaleessaa yommuu biyyatti deebi'an hanga'oonni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa simannaa akka taasisaniif gabaasameera. Biyyi shaampiyoonii kana qopheessite Taanzaaniyaan waldorgommicha kan taasisuun ishee irra ture caamsaa sagal bara kuma lamaaf digdamii lama akka turee fi rakkina maallaqaatiin kan ka'e gara caamsaa digdamii torbaatti darbuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Fiigicha atileetonni beekamoon addunyaa irratti hirmaatanii fi daayimandi liigii jedhamee beekamu. Torban kana as yuunaayitid Isteetsi kutaa biyya Oreegan magaalaa Iyuujiin keessatti yommuu taasifame atileetonni Itoophiyaa dhiiraanis durbaanis moo'icha galmeessaniiru. Fiigicha meetirii kuma shanii kan dhiiraatiin Biraanuu Aragaawii, Saamu'eel Tafarraa fi Salamoon Bargaa tokkoffaadhaa amma sadaffaatti bahuudhaan wal duraa duubaan xumuruun isaanii beekameera. Sa'aatiin Biraanuun Aragaawii galmeesse daqiiqa kudha lamaa fi sekoondii shantamaa fi maayikiroo sekoondii shan rikoordii haaraa meetirii kuma shanii kan yeroo ammaa akka ta'e gabaasameera. Haaluma wal fakkaatuun fiigicha meetirii kuma shanii dubartoota gidduutti taasifameen daqiiqaa kudha afurii fi sekoondii kudha lamaa fi maayikiroo sekoondii sagaltamii saddeetiin xumuruudhaan tokkoffaa kan baate atileetii Itoophiyaa Ijigaayyoo Taayyeeti. Yeroo ammaa rikoordii meetirii kuma kudhanii kan addunyaa qabattee kan jirtu atileet Lattisanbat Gidey daqiiqaa kudha afurii fi sekoondii digdamii afurii fi maayikiroo sekoondii shantamii sagaliin xumuruudhaan lammaffaa baatee jirti. Lamlam Haayiluu afuraffaa Faantaayee Warquu jahaffaa bahaniiru. Fiigicha Daayimandi Liigii kanarratti waldorgommii meetirii kuma tokkoof dhibba shaniitiin fageenya kanarratti meedaaliyaa Oloompiikii lama kan qabdu lammiin Keeniyaa Feez Kipiyegoon rikoordii haaraa galmeessuudhaan tokkoffaa baateetti. Daqiiqaa sadii fi sekoondii shantamii lamaa fi maayikiroo sekoondii shantamii sagal itti fudhate. Fiigicha meetirii kuma tokkoo fi dhibba shanii kanaan daqiiqaa sadii fi sekoondii shantamii afurii fi maayikiroo sekoondii digdamii tokkoon xumuruudhaan lammaffaa kan baate lammii Itoophiyaa Godaayii fi Tsaggaayiti. Dilbata kaleessaa biyya Kaanaadaa magaalaa Otowaatti fiigicha maraatoonii taasifameen sa'aatii lamaa fi daqiiqaa jaha fi sekoondii afuriin xumuruudhaan lammiin Itoophiyaa Andu'aalam Shifarraaw moo'ee jira. Sa'aatiin Andu'aalam galmeesse rikoordii bakka sanaa kan fooyyessedha jedhameera. Bara kuma lamaaf kudha afuritti sa'aatii lamaa fi daqiiqaa jahaaf sekoondii shantamii torba galmeessuudhaan rikoordii maaraatoonii otowaa qabatee kan ture lammii Itoophiyaa Yamaanee Tsaggaa'eeti. Andu'aalam Shifarraaw fiigicha kana moo'uu isaatii fi badhaasa doolaarii kuma digdamii afurii kan argate yommuu ta'u, rikoordii haaraa galmeessuu isaatiif immoo doolaarii kuma kudhanii dabalataan argateera. Hordoftoota keenya ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa maraa jecha gabaasa keenya irraa asuma irratti goolabna. Torban amma gabaasaalee ispoortii biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii voa afaan oromoorratti tiwitariif instaagiraam irratti illee nu argachuu dandeessu sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo laallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatina qophiin har'aaf qabnu kanuma qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.